radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika vugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika kuri interineti mu dusange kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com ikaze mu makuru yo muri aka kanya hano muri studio ya karindwi cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma cyubahiro diodone hari ku bugenzuzi bw'amakuru naho njye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mu burundi aborozi bo muri komine mumba y'intara ya ngozi barashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo aho indwara y'inzaduka itereye igahitana atari make muri icyo gihugu turabona yahora ivuza inka bakarihisha amahera kera hariho amararo hariho ingomero imiti bakayitanga mugabo ubu umwe wese arimenya ukuntu kwimenya rero yaba hari babishobora n'abatabishobora
nta kabanyura yohani ni umwe mu borozi b'inkaho mu burundi umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri kenya odinga watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'igihugu akomeje guhamya ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ariko ko azabaha azubaha icyemezo cy'urukiko leta ya yemen iratangaza ko abasirikare bayo icumi biciwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mujyi wa taez mu majyepfo y'igihugu naho shansoriye w'ubudage olaf scholz yasabye ko ibihugu bya ukraine na georgia byemererwa kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi duhereye muri angola komisiyo ishinzwe amatora muri angola yatangaje ko uyu munsi ku wa mbere ibyavuye mu matora byerekana ko ishyaka riri ku butegetsi mpera hari iryo ryegukanye intsinzi mu itora rya perezida n'amajwi mirongo itanu na rimwe n'ibice cumi na birindwi ku ijana by'amajwi mu gihe ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi unita ryo ryabonye mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo cyenda na bitanu ku ijana by'amajwi fidele niyo ngabo nibyo atubwira ivyatangajwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora bitumye perezida joao lorenzo atsindira icesi kiringo kigira kabiri cyo kuyobora angola nyamara umukuru w'umugambwe unita adalberto costa junior yiyamirije ivyavuye mu matora yasavye ko umugwi ugizwe n'abanyamahanga wihweza ukugene igikorwa co guharura amajwi cagenze igikorwa gishobora gufata indwi zitari nke muri iki gihe kandi iyindi migambo itavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu vyerekanye impungenge ko umugambwe mpera usanzwe utunganya amatora kandi ari nawo uganza ibinyamakuru vya leta ushobora kuba wari ivy'amatora umugambwe uri ku butegetsi mpera wayoboye igihugu kuva cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu yamara ibitigiri vy'abashigikiye uwo mugambwe vyagiye biragabanuka mu matora yabaye muri angola mu bihe vya vuba hari impungenge ko insinzi y'umugambwe mpera ishobora gutuma hari ubwicanyi n'uruhagarara mu gihugu
Raila Odinga umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'igihugu akomeje guhamya ko ariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ariko ko azubaha icyemezo cy'urukiko Fidel Niyongabo haraheze indwi odinga ashingishije urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu avuga ko afise ivyemezo ko yatsinze amatora akaba ashaka ko amajwi y'ivyavuye mu matora yosubira guharugwa mu rubanza yashingishije avuga kandi ko ibyavuye mu matora ata gaciro bifise kubera byatangajwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora aho gutangazwa n'abagize uwo mugwi bose yavuze ko ashaka ko umuyobozi w'uwo mugwi ahindurwa mu nyishu yahaye sentare kizigenza y'igihugu mukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri kenya yaratangaje ko amatora yabaye mu mwidegenzi atatunenge twayaranze kandi ko yabaye mu buryo bwemewe Raila Odinga abajijwe niba hari aho vyoshika ko atemera ingingo ya sentare kizigenza y'igihugu yishyuye ko adashaka kuremera sentare ko ashaka ko iyo sentare yumviriza urubanza atahihengamiye sentare kizigenza y'igihugu izoshikiriza ingingo yayo ku itariki zitanu y'ukwezi kw'icenda n'ubwira gatanu odinga ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri kenya yavuze ko habaye ubusuma mu matora igihe cose yatsinzwe kuba odinga atemeye ivyavuye mu matora vyatumye haba impungenge ko hashobora gusubira kwaduka ubundi bwicanyi muri kenya ko bwabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi igihe abantu barenga igihumbi n'amajana abiri bicwa hamwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abantu barenga ijana bishwe
leta ya yemen iratangaza ko abasirikare bayo icumi biciwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mujyi wa taez uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu nanone fidel niyongabo abasirikare batari bake bakomeretse muri icyo gitero cyari gifise intumbero yo kuzibira ibarabara rikomeye rihuza igisagara ca Tez kirimo abantu bagera ku miliyoni zibiri n'igisagara ca Laj kiri mu minwe ya leta amakuru atangwa n'igisirikare avuga ko abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vya Yemen harimwo n'umugwa mukuru Sana abahuti bagwanya ubutegetsi bwa Yemen barazibiye amabarabara akomakomeye aja muri ico gisagara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta ya Yemen ivuga ko ari agasomboroso gakomeye inyuma y'agahengwe kari kamaze amezi atari make impande zitana mu mitwe muri Yemen zari zisanzwe zarubahirije amasezerano yo guhagarika ingwano kuva mu kwezi kwa kane ako gahengwe kari kagabanije gutana mu mitwe gukomeye hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti leta yemewe n'amakungu ivuga ko igitero abahuti bakoze mu gisagara ca Tez kigeramiye utwigoro twose two guhagarika ingwano no gushika ku mahoro uno munsi ku wa mbere kandi amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu cumi n'atandatu yasabye abahuti bagwanye ubutegetsi bwa yemen kugurura amabarabara aja mu gisagara ca tez kugira vyorohereza ibikorwa vyo gufasha abanyagihugu bari muri ico gisagara kigira gatatu mu bunini mu gihugu
umutegetsi ukomeye w'idini ry'abayisilamu b'abashiite muri iraq muhtar al sadr yatangaje ko aretse politike ni nyuma y'aho igihugu cye kimaze hafi umwaka kitagira leta nshya fidel niyo ngabo Mokhtar Assad yabitangaje ku rubuga Twitter aho yavuze ko inzego zose zifitanye isano n'umuhari wiwe Mouvement Sadrist zizokugara kiretse indatemwa ya se wiwe yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda sadra yatangaje ko yafashe ingingo yo guhagarika burundu kwivanga muri politiki yaragize uruhara mu kiringo kitari gito muri politiki ya iraq naho ubwiwe atigeze aja muri leta mu buryo bugaragara ibyo sadra yatangaje bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko avuze ko imigambwe yose harimwo uwiwe yotegerezwa guheba ibibanza ifise muri leta kugira biyifashe gutorera inyishu ibibazo vya politiki bimaze amezi atari make mu gihugu kuva habaye amatora y'abashingamateka mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze ibibazo vya politike vyaratumye igihugu kitagira leta nshasha umushikiranganji wa mbere canke umukuru w'igihugu bivuye ku kutumvikana hagati y'imigwi itandukanye ku bijanye no gushiraho urunani hagati yayo abashigikiye mubtada al sadr basavye ko inama nshingamateka isamburwa hakaba amatora mashasha ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije asad yavuze ko bikenewe cyane ko impande zose zagize uruhara muri politike kuva leta zunze ubumwe za amerika ziyoboye urunani rwateye iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu zihagarika gusubira kugira uruhara muri politike harimo umuhari wiwe muvuma sadrist yatangaje ko yiteguriye gutera igikumu ku masezerano yerekeye iyo ngingo mu masaha mirongo irindwi n'abiri Muqtada Asad umumenyeshabutumwa w'idini ry'abayisilamu b'abashite muri Iraq afise abantu imiliyoni n'imiliyoni bamushigikiye yagiye arahindagura aho ahagaze muri politiki mu kiringo c'imyaka itari mike
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahera muri uganda aho umwana w'umukobwa yiciwe muri arabiya sawudite aho yari yaragiye gukora akazi ko mu rugo radiyo ijwi ry'amerika yavuganye n'abo bakoranaga mu mujyi wa jeda tumenya ko yitwa sofia akaba akomoka hitwa kansanga i kampala hari hashize rero ibyumweru bibiri inteko ishinga amategeko ya uganda ishyizeho akanama k'abadepite gashinzwe gukora iperereza ku ihohoterwa ry'abajya gukora mu bihugu by'abarabu abaturage ba uganda bagasaba leta ko yatabara abo bahohoterwa umunyamakuru wa ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi afite ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru urupfu rw'uyu mukobwa witwa sofiya kadama ruje rukurikiye izindi mfu z'abandi bakobwa b'abanyayuganda zagiye zitangazwa biciwe muri arabiya sawudite kandi akaba ari mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryagiye riba ku bakozi b'abanyayuganda mu bihugu by'abarabu cyane cyane muri arabiya sawudite nubwo leta itaragira icyo ivuga ku rupfu rwa kadama abaturage b'ingeri zose bakomeje kuja impaka no kwamagana ihohoterwa ry'abajanwa gukora imirimo itandukanye mu bihugu by'abarabu bagasanga leta ikwiye gushaka uburyo yarenganura abaturage bayo abandi bakavuga ko ibyo kuja gukorera mu bihugu by'abarabu leta ikwiye kubihagarika burundu sharon kemigisha n'umwe mu bakoreyeho muri icyo gihugu kandi akavuga ko yahohotewe ubu ni impirimbanyi uburenganzira bwa kiremwamuntu hano kampala avuga ko abanyayuganda bakorera mu mahanga batagira ababavugira kandi leta yunguka imisoro myinshi iva mu kazi kabo We can't let the government give a blind eye on the dead bodies that enter airport every day.
ati ntidushobora kureka ngo leta ikomeze kwirengagiza umubare w'imirambo yinjira ku kibuga cy'indege buri munsi kandi tukanabaza impamvu ari abakobwa gusa bapfa n'impamvu bapfira muri arabiya sawudite kubera iki abanyayuganda gusa leta ya arabiya sawudite igomba gusobanura leta ya uganda nayo igomba gutanga ibisobanuro na raporo isesuye kuko tubona ibindi bihugu birengera abakozi babo babimukira uganda nayo igomba kurenganura Because abayo we are seeing other countries protecting their migrant workers.
abo ni abigaragambyaga hanze y'ambasade ya arabiya sawudite i kampala mu cyumweru gishize bamagana urupfu rw'undi mugore bivugwa ko yishwe na ba shebuja muri icyo gihugu mu kwezi gushize bigaragambyaga bafite isanduku basize ku muryango wa ambasade basaba ko leta ya arabiya sawudite ihagarika ubwo bwicanyi ikanafatira ibihano ababukora mawanda nkunkingi umwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda yasabye guverinoma guhagarika ibyo kohereza mu bihugu by'abarabu abakozi no gushakira ibihumbi badafite akazi muri arabiya sawuditi impapuro z'inzira n'itike zabagarura mu gihugu It is very touching and saddening that a number of Uganda nationals.
ati birababaje cyane kubona umubare munini w'urubyiruko rw'igitsina gore n'igitsina gabo b'abanyayuganda bahohoterwa mu burengerazuba bwo hagati bamwe muri aba barara ku mihanda ibihumbi barinubira imibereho bakoreramo abandi ibihumbi n'ibihumbi bajanwa gukora imirimo idahari dukeneye ingamba zihutirwa zo gusubiza mu gihugu cya uganda bamwe muri abo hari n'abafunzwe baregwa kuguma muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko ariko gereza ziteguye kubarekura mu- ziramutse zibonye ubuhamya ko bafite itike zo kubacura Air ticket, assuring them for, with air tickets.
amakuru aturuka mu bakorera muri ibyo bihugu avuga ko ababakoresha babambura impapuro zabo z'inzira bagezeyo ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha minisiteri ishinzwe imirimo ari nayo igenzura abanyagihugu bakorera hanze ntibyashoboka ariko mu kwezi gushize komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe imirimo yasabwe gukora iperereza ku ihohoterwa ry'ikiremwamuntu rikorerwa abakozi b'abimukira ba uganda muri arabiya sawudite iyo komite yasabye guverinoma kuvugurura amasezerano yagiranye na arabiya sawudite kugira ngo icyo gihugu cyemeze kurinda abanyayuganda nk'uko intego ishinga amategeko ibivuga mu myaka itanu ishize uganda yohereje abakozi barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu muri arabiya sawudite uganda ni kimwe mu bihugu by'aka karere byohereza abakozi benshi muri arabiya sawudite n'ibindi bihugu by'abarabu kuhakorera ariko hakaba hari n'amakuru y'uko iki gihugu gikoreshwa n'abandi bantu bakomoka mu bihugu bitandukanye nk'inzira yo kwambukizamo abantu bababwira ko bagiye gukorera hanze ariko baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bamwe bavuga ko ari ugucuruza abantu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda amakuru yacu tuyakomereze mu rwanda aho umuziranenge blandine umunyarwandakazi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri wavukiye mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni ebyiri ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango inkuru irambuye turayigezwaho na asumuta kaboye
ibi umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wiswe cosmopade ibi bikoresho bimenyerewe nka kotegisi bikozwe mu myenda uyikoresheje azajya ayikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa nyuma y'imyaka irenga ibiri atangije uyu mushinga uyu mukobwa yiyemeje kugeza utu dutambaro tw'isuku ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni ebyiri mu gihe cy'imyaka ibiri ibi umuziranenge n'abafatanyabikorwa be babitangaje mu gikorwa cyo kumurika ibikorwa byabo no gutangiza ku mugaragaro umushinga mugari wo kubonera abagore n'abakobwa udutambaro tw'isuku bifashisha mu gihe bari mu mihango iyi kotegisi ikoze mu gitambaro agapaki kamwe kakaba karimo eshanu umuziranenge watangije uyu mushinga avuga ko utu dutambaro dukoreshwa inshuro nyinshi kuko aho kuyita imeswa ni umushinga uzatwara miliyoni zisaga magana ane nk'uko yabisobanuye umuziranenge asobanura ko izi kotegisi zizafasha abagore n'abakobwa cyane abo mu cyaro batabashaka kwigurira izisanzwe cosmopolite twazigeza ku bakobwa n'abadamu bagera kuri miliyoni ebyiri ari bakenshi bagorwaga no kugura izi kotegisi zindi ziri ku isoko A- abenshi biganje mu cyaro kubera ko ah, ahanini ikibazo gihari ni abatabashaga ku no kwigurira ah, izihari ku isoko ariko dufitemo n'abanyamujyi bazigura haba harimo abo zino zindi kubera zibamo imiti zibabura bigize amahirwe umwana wese w'umunyarwanda ntasibe ishuri kubera ko yabuze icyo akoresha mu mihango umugore wese ntasibe akazi cyangwa andi mahirwe y'ubuzima kubera ko ari mu mihango agapaki kamwe k'izikotegisi kagura amafaranga ibihumbi bitandatu kazakoreshwa imyaka ibiri utu dutambaro tw'isuku dusanzwe tugura amafaranga igihumbi magana abiri ahandi tukamara ukwezi kumwe irumva benita ni umunyeshuri w'imyaka cumi n'umunani wo mu karere ka burera mu ntara y'amajyaruguru yishimira utu dutambaro ubwiza bw'ipadi imbere na mbere ni ikintu twabonye byadufashe kwizigama amafaranga ikindi cyiza twakuye muri izi izi ngizi ntabwo zitwikana ngewe nk'umuntu wazigerageje ntabwo zigeze zimbabura ikindi cyiza cyazo ku zindi hari ukuntu zuzuraga umuntu akaba yakwitasha akagira ikibazo Ah, barambona gutema ahantu ndi bunyure ariko izi ngizi kuva igihe nazikoreshereje na bagenzi banjye bagiraga icyo kibazo kirekire nta muntu ndabona ahuye n'icyo kibazo cyo kwitasha njyewe ku bwanjye ndagafura neza nkakanika ku izuba ku mugozi muri seshwa ari ahantu hagera izuba neza utu dutambaro twifashisha mu gihe abagore bari mu mihango twifashishwa cyane n'abanyeshuri kuri ubu n'abagore bakora imirimo inyuranye baratuyobotse madamu alice uwinema ari muri abo umudamu na- utundi nakoreshaga mbere hari igihe cyageraga nkumva simerewe neza simerewe neza rimwe na rimwe tu- tujya tubyita kubabuka ugasanga rimwe na rimwe wenda twanambabuye ariko kuva natangira gukoresha utu ngutu mba numva rwose mfite umutuzo ibyo bibazo ntabyo nkigira niba nguze agapaki ni amafaranga runaka nkagakoresha umwaka ugashira ibiri narakarishe rimwe gusa birumvikana ntabwo ari kimwe n'uko najya ngura buri gihe ibyo ndi buhite njugunye abatangiranye n'utu dutambaro bemeza ko isuku yatwo yoroshye ugereranije n'ibyo basabwa urumva gakozwe mu myenda navuga ngo yoroshye no kugirira isuku ni ukuvuga ngo rero icyiza cyane nta nubwo bisaba aya masabune navuga ngo arahenze amawomo iki ahubwo tuba turi konseye gukoresha isabune isanzwe iyi rwose dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ubwo rero icyo ukora ni ukudushyira mu mazi meza ugafura nk'uko ufura ariko wenda ukongeraho kugatwampa cyangwa se kukarekera mu mazi n'isabune igihe gitoya hagati y'amasaha ane n'atandatu ubundi rwose kavamo ari gataragari gashyashya uyu mushinga ukorera mu murenge wa kimironko mu mujyi wa kigali nyirawo avuga ko kuri ubu yatangiye guhugura abagore n'abakobwa bo hirya no hino mu gihugu ngo bazinjire muri ibi bikorwa burandire umuziranenge asobanura ko ikigo gishinzwe ubuziranenge mu rwanda kitarebeza ubuziranenge bw'izi kotegisi kuko kugeza ubu basuzuma ubuziranenge bw'igitambaro zikozwemo ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwerekana ko cumi n'umunani ku ijana by'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu kuzamura bata ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
indangakiganiro y'ikiganiro muri isanga mwayumvise tugeze rero kuri wa munota wo kubasogongeza icyo turimo tubahishiriye ku munsi w'ejo mu kiganiro muri isanga ku murongo wa telefoni ndi kumwe na mugenzi wanjye oriane itanga ishaka oriane ndagize mwiriwe Mwiriwe neza urakomeye ga- mutagoma ndaho meze neza nta bagenzi banjye turi hamwe hano muri studio rero reka tuguhe umwanya tudatinze utunyarukirizo tubwire mbega ejo abanywanyi b'ikiganiro muri isanga ubahishiye iki urakoze cyane jese mutagoma nk'uko bisanzwe ku munsi wa kabiri mumenyereye yuko tubashyikiriza ikiganiro cyerekeye abakenyezi n'abigeme ejo tuzokwihweza i- ikibazo cy'ubugumba ni ukuvuga cyo kutibaruka iyo uri mu rugo rwawe Ah, kenshi umukenyezi atibarutse arakunze guturubikwa cyane cyane n'umuryango w'umugabo Ah, mbega iyo umugabo yitavye imana canke atagihari ah, bigenda gute kugira ngo uwo mukenyezi atibarutse ah, afatwe neza ashobore no kuronka na- n'amatungo y'umugabo wiwe ah, mu butungane biba bimeze gute ibibazo bitandukanye bijanye no kuba ataribarutse ah, nivyo tugiye kwihweza ah, mu ki- muri make ah, kugira ngo turabe ku rwego rw'amategeko no ku rwego rw'amashyirahamwe atandukanye aserukira abakenyezi icyo babivugako
Oriane Itangishaka urakoze cyane ubwo abanywanyi b'ijwi rya Amerika turabararitse n'ejo saa kumi zo mu Rwanda no mu Burundi nk'uko bisanzwe urakoze cyane
dukomereze mu Burundi aborozi bo muri komine Mumba y'intara ya Ngozi bashinja leta kutita ku buzima bw'amatungo yabo nyuma y'aho indwara y'inzaduka itereye igahitana amatungo atari make mu Burundi iyi nkuru ni iy'ijwi ry'Amerika yateguwe yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda abanyagihugu bo muri komine mwumba y'intara ya ngozi barijukiye ubworozi bw'ibitungwa kandi burababeshaho nyandwi roje ajejwe amagara y'ibitungwa muri iyo komine avyemeza afatiye ku bitigiri vy'ibitungwa biharurwa ku mitumba igize iyo komine nk'uko yabibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika tugeze mu gitigiri c'inka zingana n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo umunani na zine ubworozi bw'impene naho nyene bworowe mu, mu mitumba yose kandi zigeze ku ku gitigiri c'ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani intama nazo dufise igitigiri c'intama igihumbi na mirongo itatu na zine naho biri uko bamwe mu borozi b'inka bo ku mutumba buye bavuga ko ibyo bitungwa bitera bigabanuka kubera indwara ntakabanyura yohani ni umwe muri abo borozi avuga ko yigeze kuba afise inka zirenga ijana ariko k'ubu asigaranye izitarenga zitanu uwo mworozi wa kijambere yibuka ko aho hambere icyo gisata cari cifashe neza Eh, turabona yahora ivuza inka bakarihisha amahera kera hariho amararo hariho ingomero imiti bakayitanga mugabo ubu umwe wese arimenya ukuntu kwimenya rero yawe hari babishobora n'abatabishobora imiti kame ntayihari ababivura nabo ni mpa kumurondere iyo ari unaniwe kumushyikira igitungo kirashobora gupfa kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika aborozi bo ku mutumba wa buye komine mwumba bamenyesha ko bikora ku bavuzi bigenga umworozi ntakabanyura akavuga ko abo bikora ko atabuhinga buhagije baba bafise barahari mugabo ashobora kuba bava ku birometero bishika cumi nyene uhari nabo yoba hagufi ni kiraka abagize ntazwi na leta ni nk'umugenda kurondera kugira afashe kumbure petete agufashe n'ibyo muri mu byo atazi wewe ukarira gusa ko yogukiriza ahubwo guterera amasese adakwiye kikabura gukira kikabura no kugira gute ugasanga igihe igipfunyima kimwe kugira yicururize wa muti awuronkemo amafaranga menshi kumbe ntiyagutereye umuti ukwiye ujejwe amagara y'ibitungwa muri komine mwumba nawe nyene aremeza ko hari agahaze mu gisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya amerika nyandwi roje akabona ko ico gisata gikwiye kugarukirwa ni ukuvuga igitigiri cy'abakurikirana ibyo bitungwa nk'uko byasabwa ntikiri ku rugero rushimishije kuko usanga imitumba iri kure na kure ugasanga umuntu kwiyunguruza kugira ngo ashike kuri iyo mitumba biragorana rero igitigiri cy'abavura ibitungwa twahava tuvuga ati cyokongererezwa kugira ngo abenegihugu tubashikire byoroshe ako kamo leta y'u Burundi iza yarakitabiriye mu nama shikiranganji yo kugenekereza ibya mirongo ibiri ukwezi kw'indwi guheze yasanze igisata c'amagara y'ibitungwa carafashwe minenegwe ivyo bikaba vyatumwe n'uko abahora bafasha muri ico gisata bakuyemwo akarenge kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani haciye habura uburyo bw'amafaranga nk'uko umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta yabishikirije prospere ntawugwamiye yatangaje ingingo zapfunditswe na leta mu ntumbero yo kugarukira ico gisata ubushikiranganje bujejwe indero bworaba ko mubo burungika kwiga hanze igisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa coja mu bija imbere y'ibindi abakukurutse b'abahinga mu kuvura ibitungwa bakibishoboye bogarukanwa mu kazi gutera intege abikorera ivyabo bagashira imitahe mu kwigisha abavuzi b'ibitungwa gushira muri kaminuza y'uburundi igisata kijejwe kwigisha kuvura ibitungwa inka za baba mirongo itanu nizo zahitanywe n'inyonko yo mu kiyaya ca lift cateye kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka muri komine mumba y'intara ya ngozi turi mu buraruko bw'uburundi amakuru avaho mu bushikiranganji bujejwe ubworozi akavuga ko ari nayo komine yatanguye kuvugwamwo iyo nyonko yateye ibitungwa vy'inka impene n'intama ku rwego rw'igihugu
desire hatungimana watugezagaho iyo nkuru y'abanywanyi b'ijwi ry'amerika baduteguriye mu burundi reka noneho tujye muri tanzania aho impunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nyarugusu basaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya hcr hamwe na leta y'icyo gihugu gukoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james joven uri muri tanzania iryo jambo ryashikirijwe na bwana niyo nkuru Jane Claude yaserukiye impunzi mu nama yahuje indongozi n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita ku mpunzi ku isi seri Filippo Grandi kuri uyu mungu mu nkambi ya Nyarugusu iyo nama yari itumbereye kurabira hamwe ibyavuye mu gikorwa giheruka kuba aho zimwe mu mpunzi zarungitswe mu gihugu cy'u Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bise mu Congereza go and see bwana niyo nkuru muri iyo nama yavuze ko uwo mugwi uheruka mu Burundi hanini wasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka ari nayo mpamvu basaba ko leta na aseri bakoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhungiro muri izo nzira harimo guhabwa ubwenegihugu mu gihugu bahungiyemwo kujyanwa mu gihugu kigira gatatu no kubandanya umugambi wo gutahukana mu gihugu cy'amavuko ku babyishakiye bwana niyo nkuru yabivuze mu rurimi rw'igiswahili tunaomba huduma zingine za suluhisho za kudumu kwa mkimbizi ziweze kufanyika kwa upande wa Burundi isiwe ya kure dusaba ko inzira zose zisabwa mu gukemura ikibazo cy'ubuhungiro ko zoshigwa mu ngiro uretse yikomeje kubandanya muri iki gihe yo gutahukanwa mu gihugu cy'amavuko gusa murazi neza ko twahunze ubutandukane kandi buri muntu afise icyo yahunze bamwe muri twebwe bahunze ibintu bikomeye cyane kandi bidakunda ko bosubira mu gihugu bahunze ikindi dusaba ni uko buri muntu yokumvirizwa ukwiwe mu minsi iheze hari amatohoza yakozwe mu nkambi hari imigwi yaserukiye abandi kandi buri umwe umwe afise ikibazo gitandukanye n'ubundi gusa impunzi zisaba leta ya tanzania ivyabaye mu nkambi ya mutabira gutahukana impunzi ku nguvu ko bitosubira gukorwa kandi wakimbizi wanaomba ya kwamba mwaombee serikali ya tanzania vigezo vilivyotumika mwaka elfu mbili na kumi na mbili mutabira lisije likajirudia tena umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishirahamwe onu ryita ku mpunzi ku isi ya seri filipo grandi muri iyo nama yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi yavuze ko yasanze hakiri utunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano ukwiye kubw'iyo mpamvu yashimangiye ko haseri iminsi yose izobandanya umugambi wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi I went to Burundi last year. I went around the country. I spent a long time with the press, President Ashimi. Is the situation perfect there? Very good? No.
narakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uheze narazungurutse hafi igihugu cyose twaraganiriye byinshi na perezida wanyu ndayishimiye umutekano ni mwiza cyane oya hoba hari akarusho ugereranije no mu kahise ego murazi neza ibibazo igihugu cy'u Burundi cyagiye kirahitamwo kurusha njyewe nico gituma muri hano mu buhungiro HCR n'amakungu yose asabwa gufasha uburundi kugira mubashe gutaha abakeneye gutaha umwe umwe ku gatwe kiwe cibure imiryango HCR irabibafashamo cyane n'abandi bose babona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka HCR izokomeza ibafashiriza aho nyene ubuhungiro ku bijanye no gutwarwa mu gihugu kigira gatatu uwo mugambi hari ubwo twawushyira mu ngiro mu myaka iri imbere gusa ndababwiza ukuri abazoronka ayo mahirwe ni bake cyane mu by'ukuri But it is not a solution for many people. We have to be realistic.
Filippo Grandi yashimiye leta ya Tanzania ku bw'igoro yaba yagize mu myaka hafi mirongo itanu imaze yemereye indaro ku mpunzi z'abarundi n'abandi bose baturuka mu bihugu bibanyi gusa ahamagarira leta ya Tanzania kubandanya ikurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa mu gihe icyo bahunze kitarakemuka umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi nawe yitabiriye iyo nama gusa nta jambo yavugiye leta ya Tanzania muri iyo nama naho minsi yose ahamagarira impunzi gutaha mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
james joven tugushimire kuri iyo nkuru utugejejeho ni nayo idusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba dushimire bagenzi bacu twafatanyije muri aya makuru nshimire hano muri studio cornelius ku buhanga bw'ibyuma cyubahiro diodone wamfashije kubagezaho aya makuru kuri mikoro mwumvaga jeffrey mutagoma twese hamwe turagira tuti mukomeze kugira amahoro n'amahirwe